bandanye kumviriza ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda no muri sitiya cumi n'umunani muri kumwe na joe diane nahazwe ndongoye ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese inshuti bakunze ntabwo bakemera hari umuzigo uvuye mu rwanda utambuka ku mupaka n'i burundi ntibemera hari umuzigo uzi n'ahangaha imbuto cyane cyane nkatwe nizo ducuruza zaturukaga i burundi indagara imikeke byose byaturukaga i burundi none kugeza uyu mwanya ntabwo
aba ni abanyarwanda bacururiza mu isoko rya bugarama isoko rya bugarama riri hafi y'umupaka burundi n'u rwanda bihana mu karere ka rusizi ni mu burengerazuba bw'u rwanda bavuga yuko icuka kibi kiri hagati ya kigali na bujumbura kiriko gituma bahomba byinshi turabigaruka ko handi hato mube hagufi y'amaradiyo yanyu ariko mbanze ndababwire muri make ko buramatari w'intara ya plateau iri hagati mu gihugu ca nigeria simon lalong yavuze ko ibitigiri vy'abaguye mu ishamirano yo mu mpera z'indwi iheze hagati y'aborozi n'abayisilamu n'abarimyi b'abakirisu kigeze ku majana abiri y'abategetsi bari batangaje kuwa mbere ko abaguye muri iyo mishamirano yavuye ku mpari z'ubutaka hagati y'aborozi n'abarimyi ari mirongo umunani na batandatu ubwicanyi bufatiye ku mpari z'ubutaka bumaze igihe buvugwa muri nigeria bukaba buza ku murongo umwe n'ubukorwa na boko haram mu bwicanyi bumaze guhitana abanyagihugu benshi ba nigeria mu gihe perezida muhammadu buhari aramutswa nigeria ariko arondera gusubira kwitoza mu matora yo mu mwaka uza ubwicanyi bushobora kumukorera kumukororera amanota imbere yo gushikira ubutegetsi mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu yari yemereye abanyagihugu ko azotuza azotuza ubwo bwicanyi nigeria yiciyemwo ibice bifatiye ku madini bibiri abayisilamu babeshejeho no korora bagwiriye mu buraruko bw'igihugu mu gihe abakirisu babeshejeho no kurima bagwiriye mu manuko ubwato bwari mwabimukira amajana abiri na mirongo itatu na bane bwaraye bwemerewe gushika mu izinga rya malta nyuma yaho ibindi bihugu vya buraya vyumvikaniye kugabangana izo mpunzi n'iryo zinga malta hamwe n'ubutaliyano irland ubufaransa luxembourg ububirigi ubuhorande na portugal vyarumvikanye kugabangana izo mpunzi nk'uko ndabibabwiye ubwo bwato bwatabaye abimukira ku nkengera za libiya ku munsi wa kane uheze bugumizwa muri mediterane ku munsi wa gatanu mu gihe ibihugu vya buraya vyari bikigirana ibiganiro umushikiranganji wa mbere w'izinga rya malta joseph muscat yatangaje ejo kuwa gatatu ko igihugu ciwe kizosuzuma nimba harimwo abakeneye ubuhungiro canke arabaje kwironderera ubuzima bwiza gusa kuno wa kane canke ejo kuwa gatanu abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa buraya bazohurira mu nama i buruseli mu birigi kugira ngo bavugane neza ingene botunganya ikibazo c'abimukira baza bagana umugabane wa buraya radiyo ijwi amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu rwanda kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu burundi imirongo ya fm yabaye irugagwa ariko muratwumva ku mirongo migufi ya short waves kuri mirongo ibiri na gatanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe aho ni ku mutaga no mu gatondo ku mugoroba turi kuri metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na zibiri turi kandi no kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com na facebook voa radiyo yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabahe ikaze nyuma y'imyaka isaga ine imigenderanire hagati y'ibihugu by'u Burundi n'u Rwanda itosekaye abanyagihugu baba mu icungararo n'imipaka y'ivyo bihugu bavuga ko aribo bariko barwa mu mporero akarorero n'abahora bak- babeshejeho n'urudandazwa ruri bakorera mu isoko rya Bugarama hafi y'umupaka u Burundi ruhana n'u Rwanda mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda ibindi kuno nkuru turabibaza umenyesha makuru mushasha w'ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda Temistocle Mutijima imyaka ishize isaga ine leta z'ibihugu byombi ni ukuvuga uburundi n'u rwanda zidacana uwaka ubuhahirane n'ubucuruzi bwarahagaze kugera yewe no ku bacuruzi bato baturiye imipaka bambutsaga ibicuruzwa bike bike bagana amasoko ari hafi y'imipaka y'ibihugu byombi igitabo bitewe n'ukuntu nyine hari igihe nk'urugero iyo cyuzuye neza bashobora kuguhereza nk'amafaranga ibihumbi bibiri rimwe na rimwe ariko hari n'igihe guha icyatanu bitewe n'uko nyine isoko ryagenze uwo munsi ntabwo buri munsi nyine ariko nyine bahora baguhereza aha ni mu isoko rya bugarama riri ku birometero bitarenze bitatu uvuye ku mupaka wa ruhwa uhuza u rwanda n'uburundi mu karere ka rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda turi neza ahacururizwa imbuto ni ku munsi w'isoko ariko biragoye kuba wabona umucuruzi waturutse i burundi aje kuremera isoko ku bacuruzi b'abanyarwanda ho umupaka urasa n'ufunze twebwe dukurikije uko tubibona dus- tubona hasa n'ahafunze ntabwo bakemera hari umuzigo uvuye mu rwanda utambuka ku mupaka n'i burundi ntibemera hari umuzigo uzi n'ahangaha imbuto cyane cyane nkatwe nizo ducuruza zaturukaga i burundi indagara imikeke byose byaturukaga i burundi none kugeza uyu mwanya ntabyo ku baturiye umupaka wa ruhwa ibura ry'ibicuruzwa byavaga mu baturanyi b'abarundi cyane cyane ibikomoka ku buhinzi ryateje izamuka ry'ibiciro kuri bike bibonetse ariko nabyo kubibonera abaguzi bigakomeza kugorana kuko hari n'abitabiraga isoko rya bugarama bakuruwe n'ibivi i burundi ubu bahinnye akarenge twarakennye twarakubiswe kubera ko nta kazi byashara ntabwo bikiboneka abarundi barazaga n'abashoramari bakaza ari benshi amafaranga akaboneka abarundi barahagaze n'abashoramari bari hagati dore imbuto zera mu rwanda kuntu zisa i burundi hera ironje ringanangana gutya uwarireba wese akagura ariko umushoramari arareba utu ni udukingura ndatujyana hehe niyo mpamvu twebwe baconje beba hano twayatayemwo ingaruka z'iyi mibanire idahagaze neza kuri ibi bihugu bituranyi zirarenga no ku buhahirane kuko n'abafite abavandimwe mu burundi kujya kubasura bagenda bikandagira kumusura wajya ufite resite pasi ariko ntiwashobora ayibucuruza urugendo uhita ugaruka nyine ku musura yawe ubonye baguteye baguhaye jeto nta bundi bwoba uhita ugaruka wirinda kuguma uramusura nyine ukagaruka kugera ku mupaka wa ruhu ubwawo ku munsi nk'uyu w'isoko wabaga ugaragaraho urujya n'uruza rw'abaturage bambuka bava cyangwa bajya mu rwanda kuri ubu ibyo bisa n'ibyahagaze nubwo abaturage ari byo bifuza kugaruka mu buryo kw'imigenderanire y'abatuye ibihugu byombi byakomeje gushinjanya gushyigikira abahungabanya umutekano kuri buri ruhande bisa n'ibitari hafi aha ibi bigashingirwa ahanini ku bibazo bihungabanya umutekano bikomeza kuvugwa muri tumwe mu duce twegereye imipaka u rwanda ruhana n'u Burundi turimo n'iyi bugarama ikindi kandi abategetsi mu nzego z'ibanze bakomeza gusaba abaturiye imipaka kwigengesera mu ngendo bagirira mu burundi birinda kunyura mu nzira zitazwi demistokre mutijima ijwi rya amerika ku mupaka wa ruha mu burengerazuba bw'u rwanda tuve ngaho rero mu gihugu cy'u rwanda ace dukwitira mu burundi abadandaza umubiri ku mugwa mukuru wa komine muhanga ni mu ntara ya kayanza basaba kwigishwa iyindi myuga abigeme bavuganye n'ijwi rya amerika bamenyesha ko bahohoterwa bakongera bagakumirwa mu kibano fidelite ishatse hakora ijwi rya amerika mu ntara ya kayanza mu burundi umwuga wo kudandaza umubiri naho utemewe uribonekeza mu komine ya muhanga mu buraruko bw'uburundi pasiteri bigura leonard ni umwungere w'ishingiro ry'amahoro y'imana mu burundi risanzwe rikorera muri iyo komine hanze ndababona barahari aha gisagara cy'umuhanga bararenga cumi hariho ababivuga ku mugaragaro n'abandi eh, batabishahabona Eh, ni ukuvuga bashikana na mirongo ibiri niho gusa batabishaka ku mugaragaro muri abo bemanga uwo mwuga twaganiriye n'abashika indwi bari hagati y'imyaka cumi n'umunani na mirongo itatu n'itanu muri bo harimo abigeme n'abafise abana ariko nabo babikora badushutse ko ari ukubura uko bari bubwire uwo mwuga naho ndawukora sindawunezererwa cyane aho ngiye uzabumva bavuga ngo ngiyo yandayiragiye nanje nkumva umenga iryo zina ntirimpesha icyubahiro cyane nk'abandi ariko iyo uciye ahantu bakavuga ati ngo wa mupfasoni ararenganye biraryoshye gusumba aho bariko bavuga ngo ngiyo yandayiragiye cyenda jewe vyukuri aho ndabikora ni ukuri kuza uraronka rasiyo uronka agahuzu nze gutanga umubiri wawe uradutera n'isoni ni ukubura uko atubwira kabisa ntibona aho nciye ngaho nzahumva ngo heyamara yo mu isilamu nca mbona ndiko ndamaramara ukora uwo mwuga nk'uko babitwiganira ntiborohera muri make n'utworohereza ni umwuga uruhiha utwara inguvu nyinshi hariho abibaza ngo nta nguvu dutanga ariko wotuma uja kurima ufise aho urima ni ukuvuga gusumbije inguvu agenda kunyogonyoga asanga n'akagongo umengo niwona atambuka ushobora gucuronka uwundi mukiriya aje ariko kubera ubuvanye n'uwagusumbije inguvu bigatuma utokwakira ubundi wumva umengo n'ubuzima bwahasigara hariho n'igihe bishika mukavana n'umukiriya umwe kumbe yaguhaye ibihumbi bitanu ukahava uca ubanza kugenda kuryama abo badandaza umubiri batewe bishika naho bakomeretswa n'abakiriya babo uyu vyashikiye ni umwigeme w'imyaka mirongo ibiri n'ibiri jewe ico gihe twarahuriranye n'umuntu mbwira ati wa mukobwa wenda kwiyumvisamo cane ntabwo ati ico nanje guhuza k'iwanje amafaranga imbere ngo nta ngorane nanze ati nibe na- babandi tunganye imyaka niyo usanga ari bato bato tugiye mu nyuma rero numva bashahageze urugero rwaho numva mbavu n'imbavu numva ntangoye gusha byasanga nyene hasadamutse nyene nkuko Ha- hariya mu gihimba kirondoka habaye nabi umwuga wo kudandaza umubiri mu mategeko y'uburundi ntiwemewe muri komine ya muhanga abakora bamenyesha yuko iyo bafashwe bahanwa Ah, hariho umugwi w'abacunze umutekano bakora nka kujya kw'abapolisi bagacunga abantu b'abamaraya ku buryo bw'uko inzu yose mwinjiyemwo baba bababonye bino ehe bwawe barakwiruka rwose bagufatanye n'umuntu w'umugabo bo baranenga we ntuba wababonye utagiye witeguye uhajya muri komora ariko arawumva nyene ngo caki wa mugabo yagifitiye ku mufuka catanga nawe ugasigara ngaho je namaze gukubita bari basanze nyene turi kumwe kandi twari twabikoze hanyuma rero aca wewe arariha amahera jewe ca ndasigara arahubita nyene narose umuntu nyene w'umukiriya tujya ahantu mu ishyamba baradufata je nyene baza kunyerekana ngaho mu isoko barankubise yera ariko umugabo wewe yiyirukiye ico abo bigeme n'abakenyezi basaba ni ukwigishwa iyindi myuga uyu bakora bakawuheba niyo mpamvu turiko turasaba ati mwotuzana nk'amashirahamwe vy'imyuga dukora hama tukabeba kubera turasanga n'ubuzima bwacu buhohotewe elemo amashirahamwe musenyeri wa komine muhanga reba munsi ndabizera amenyesha ko bene ayo mashirahamwe yigisha imyuga mu komine arongoye ko hari kandi ko bamwe mu bahora badandaza umubiri bamaze kuyijukira abo bandi abasaba gutinyanya kumbure ko nabo nyene bazoshikirwa ku kabanga ko muri iyo komine twahabonye imigwi y'abantu bariko bariga ivy'imyuga bamwe muri bo bariko bariga ivyo guteka abandi nabo bakiga gukora amasabuni uyu mugambi wigisha ivy'imyuga wazanwe muri iyo komine n'ishirahamwe ritegamiye leta ryitwa Swiss Contact muri komine Muhanga mu ntara ya Kayanza Fidelite Yashatse ijwi rya Amerika
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya ikiganiro iwanyu mu ntara ubu naho dutandukira amakuru avugwa mu makambi duhereye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ibarizwamo impunzi z'abarundi zirenga amajana atanu ziba mu ikambi y'agategekanyo ya sange iri mu karere ka uvira ni mu ntara ya kivu y'amajepfo zivuga ko zifite ikibazo c'inzara kuko zifungura rimwe ku munsi kandi zigafungurirwa ibiribwa biba yabaye inkuru irambuye n'umenyesha amakuru ijwi rya amerika muri kongo vidaste ngabo ikibazo cy'inzara no kumara igihe kirekire mu nkambi y'agateganyo ni bimwe mu bibazo by'ingutu impunzi z'abarundi ziba mu nkambi y'agateganyo ya sange zagaragarije ijwi rya amerika ubwo ryagendereraga aho iyi nkambi iherereye mu majyaruguru y'umujyi wa uvira ahari impunzi z'abarundi ziganjemo abagore n'abana bagera kuri magana atanu bategereje kuzajyanwa mu nkambi y'imurongwe iri mu karere k'ifizi mu bisanzwe ngaha dufise ubuzima bugoye cyane ukubaho kwacu biraturuhije urabona bagize ngo baduhereze ibyo kurya baduhereza ubugari bw'umwana w'imyaka itatu ntabwo tureba ngo wowe uri umugabo ngo ufise imyaka mirongo itanu ubugari urya nibwo nawe mwana w'imyaka itatu amara kandi imboga baguhereza akagari kangana uko nk'irobe ryarobe rya magana atatu bagaca baguhereza n'imboga z'ikiyiko ibi- n'agasupu k'ikiyiko ibiharage ku kiyiko cy'ikirushe n'isosi y'ikirushe urumva maze rero maze kuburya saa si- saa munani uzongera gufata ubundi saa munani tuba tugize dusabe umwanya kugira ngo tugende guca ingero barabitwanyira igihe babitwanyira hari aho tugenda tukaburaho kazi Marceline Nzeyimana ni umubyeyi ufite abana batatu muri iyi nkambi y'agateganyo barimo n'umwana ufite amezi atatu atangaza yuko ababyeyi bafite abana aribo bakunze kwibasirwa n'ikibazo cy'inzara nka twebwe abamama dufise abana abana batonya batugaburira rimwe ku munsi bamaze kutugaburira rimwe ku munsi batugaburira ubwo bugari n'ibiharage abana bacu batumye bataragera kuburya ntabwo bugirane ntabwo bubabumba turagenda iyo mu mihana gusa gusabiririza ntituronke icyo cogirane twohereza abo bana ni ukuri two- ni ukuri twovuga yuko bogirane baze baradufashisha ku buyi bw'abana bwo mu gitondo twizeyimana kalexe ni umuyobozi w'ingambi y'agateganyo ya sange asobanura zimwe mu mpamvu zatumye muri aya mezi ane bahunga bava mu gihugu cy'u Burundi bagahungira muri kongo dore ko kugeza ubu muri iyi nkambi ukwezi kudashobora gushira batakiriye abantu bari munsi ya mirongo irindwi igitigiri nyamwinshi twagiye turahunga ibintu bijyanye n'iterabwoba ry'imigwi y'imbonerakure y'amigwi ikorana n'umugambi uri ku butegetsi birashyika ukaba wivire nko guhanzura ushyitse mu nzira bakakwambura utwo ufise twose ukabona uti naho ngiye nk'umufasha wawe ati ntushi kino uhitamwo guhunga kubera bariko baraguhiga batumye bakunya gutwara no kugusinzikariza ubuzima bagusinzikariza ubuzima cyabo banyanga kabudensiya ni impunzi yo mu ngambi y'agateganyo yasange asaba ko haseri ifatikanyije na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi senere kuzabimurira mu nkambi y'umurongwe kugira ngo banyure kubiri n'ikibazo cy'inzara ndetse no kuba mu macumbi bacucitse icyo dusaba dusaba yuko bodukura ngaha umuntu wese akaronka akaruri kagwiwe yigenga n'ibibondo byiwe hama nyamba ateye utuboga imbere y'umuryango akamenya ukuntu agaburira bya bibondo byiwe nayo ngaho urabona batugaburira ingimwe nta mboga baronka ire- isombe naryo tugiye kurirondera abaririmye batwirukako kandi iryo sombe ariryo ryari gutunga ibibondo byacu icyo dusaba dusaba yuko mwodukura ngaha mukatujyana ku maparasera mwatwemereye umuyobozi uhagarariye inkambi y'agateganyo yasange bwana ngandu frank avuga yuko bagaburira izi mpunzi inshuro zibiri ku munsi nubwo zihabwa amafunguro zivuga yuko adahagije ariko bazifasha zigasohoka inkambi zikajya gushakira ibiraka hanze y'inkambi kugira ngo bifashe izi mpunzi kubona uburyo zihindura ibiribwa zari zisanzwe zihabwa tubamenyeshe yuko hatari bwo bwa mbere impunzi z'abarundi ziba mu nkambi y'agateganyo yasange mongemonge ndetse n'akavimvira zinubira ubuzima bubi zibayemo kuko usanga hari izimara amezi arenga atandatu mu nkambi z'agateganyo mbere y'uko zijyanwa mu nkambi y'umurongwe iri mu karere ka fizi vedaste ngabo ku bw'ijwi ry'amerika muri sange ho mu ntara ya kivu y'amajyepfo Vedaste Ngabo arakoze mu kanya kari imbere turaza kucisha amaso ku mbuga ngurukana umenyi kuri ko biranugwanugwa ariko tubanze tuje muri Uganda naho aho ku munsi w'ejo wa gatatu hongeye guhimbaza umunsi wahariwe impunzi ku isi uwo munsi wari waranahimbaje mu ndwi iheze mu ikambi ya Nakival muri Uganda habarizwa impunzi zigera kuri mirongo- ibihumbi mirongo irindwi aho ni mu gisagara ca Kampala gusa ibindi kuno nkuru turabibaza umenyesha amakuru y'ijwi ry'Amerika Kampala Ignatius Bahizi aho mwumva avuga ejo muze kumenya ko ari ku munsi wa gatatu insanganyamatsiko y'ibirori byo kwizihiza umunsi mukuru wahariwe impunzi wateguriwe impunzi zituye mu mujyi wa kampala ryari uganda kwifatanya n'impunzi guhera mu cyumweru gishize ubwo uyu munsi wijijwe ku isi hose impunzi zituye mu mujyi wa kampala zagiye zitaba mu bikorwa bitandukanye nko kwitaba mu marushanwa y'umupira w'amaguru ibiganiro mpaka hamwe n'ibindi byashojwe uno munsi n'ibirori byabayemo imbyino na karasisi kandi akaba byitabwemo n'abanyabyubahiro kuva muri leta ya uganda hamwe n'imiryango yita ku mpunzi navuganye na zimwe mu mpunzi zituye mu mujyi wa kampala z'uyu munsi wari wagenewe ku buryo zawakiriye nawakiriye neza rwose ni ibintu byiza cyane bisa nk'ibidufasha kandi natwe tukabohoka tukumva ko ahari natwe twitaweho nk'umuntu icyabaye cy'akarusho ni ukuba abayobozi ba UNHCR batwegereye aba intared bakatwegera kandi tukabasha kuba twasohoye ibyari biri ku mitima yacu tukabivuga Ah, urebye kuri ubu ngubu muri rusange muri uganda nta mutekano uhari ku mpunzi no kuzisubiza mu bihugu byazo Ah, ku ruhande rw'abasudani ni uko nguko nabo bagiye bicwa abandi bagasubizwayo Ah, ku ruhande rw'abarundi nabyo usanga ari uko nguko eh, cyangwa se n'abakongore twavuga ngo hari icyahindutseho kubera yuko leta yagihagurukiye kugira ngo ihagarike icyo gikorwa kibi cyo kwica impunzi no kuzisubiza mu bihugu zaturutsemo ariko mbese urebye akazi ntibari bakarangiza izi mpunzi zanze ko twatangaza amazina yazo kubera impamvu z'umutekano imwe muri zo yari yatuwe n'izindi mpunzi muri rusange kuva mu bihugu bitandukanye kuzivugira ku bibazo zifite yambwiye ibyo ari byo mu mpunzi maze imyaka cumi n'irindwi uyu munsi w'impunzi izindi mpunzi zantoranyije kugira icyo nzivugira atari iz'abanyarwanda gusa ahubwo byi- z'ibihugu byose kuko maze iminsi nkorana nabo nk'umudamu ibibazo bi- bi- bireba impunzi z'abarundi n'abanyekongo n'aba- n'abandi bantu mu bw'ubuzima muri kampala ntibyoroshye kubera kampala ugomba kuba kubera ko ufite bizinesi ukora ufite ikintu cyinjiza byibura amafaranga kuko amazu arakodeshwa abana bariga ubuzima ugomba kugura imiti ntabwo byoroshye ariko byibura nk'icyo zari zantumye zinifuza ni uko bakongera kubaha sapoti nko kubaha intangiriro nko kubaha za kapito bakomeze bakore kuko impunzi ntabwo ari abanebwe bakunda gukora ariko akenshi babura intangiriro niyo mpamvu bantumye mu miryango ibishinzwe ngo bongere babafashe kujya babaha intangiriro no kongera kubaha amahugurwa mu bintu bya za bizinesi igomba gukorerwa mu mujyi kugira ngo bashobore kubeshaho mu ijambo rye komiseri mushi ushinzwe impunzi bwana mena gerald simon yavuze ko impunzi atari ikibazo muri uganda ahubwo ko zifite icyo zongera ku butunzi bw'igihugu Many of the refugees today are involved in socio-economic development of our ati kuri ubu impunzi nyinshi zitabira ibikorwa by'iterambere zikora ubucuruzi hirya no hino mu gihugu muri urwo rwego akaba zifasha kwiteza imbere n'igihugu muri rusange nyamara ariko hari n'impunzi zitaba mu bikorwa binyuranyije n'amategeko kandi tunasaba impunzi zose ngo mumaze kwambuka umupaka mukinjira muri uganda mujye mwirinda kwambukana amacakubiri yanyu muba mufitanye mu bihugu mwaturutsemo ashingiye ku moko kuko ibyo muri uganda ntabwo tubyemera na gato kandi ntidushobora kubyihanganira to ensure that you live here in harmony and in peace.
aho ngaho yavugaga cyane cyane ku matati hagati y'impunzi z'amoko atandukanye zituruka muri sudani y'epfo ziherutse gushamirana batatu bakahasiga ubuzima yongeye avuga ko bafite n'amakuru y'uko hari impunzi zitaba mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi mu gihugu nk'ubujura ubwicanyi kunywa ibiyobyabwenge yongeraho ko zashikirwa n'amategeko y'igihugu ignacia sibahizi ijwi rya amerika kampala
kwa nyaburunga kwa nyaburunga kwa nyaburunga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika kwa nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari ibereye umutekano n'ibindi kwa nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye kwa nyaburunga iminsi yose ku wa gatandatu no ku w'imana saa cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kwa nyaburunga
nuko rero nshuti bakunze mu kanya isase turaza gucisha amaso ku mbuga ngurukanabumenyi
ca bijya biga biranuganurwa ko ari byo reka n'ibihu ngo n'ibihu kandi nabyisomeye ndakubwiye ko atari byo nivyo Sivyo.
nivyo Eka sivyo.
ehe dupinge ehe dupinge utanga iki mupinga mupingira wumviriza ijwi rya amerika irabeshutse ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
muti uno munsi rero ibiriko biranugwanugwa n'ibiki kuva aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza atereye igikumu ku ibwirizwa nshingiro rishasha mu kwezi kwa gatandatu turimwo haraciye habaho kuzazanikirwa kuri bamwe n'abandi ibibazo bibabana byinshi hari imbere n'abemeza ku mbuga ngurukana bumenyi ko amategeko asa n'ayasekana mu ishigwa mu ngiro ryayo kuko rishasha hari aho rivuguruzwa rivuguruza iryahahura abanyepolitiki hamwe n'abahinga mu by'amategeko barafise ico batanga ku muco turabibaza mugenzi wacu i Bujumbura Diane Ndonse yaducukumburiye igihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza ateye igikumu ku ibwirizwa shingiro rishasha itariki indwi z'uku kwezi mu ntara ya Gitega yagiriye ko amenyesha ko inzego zatowe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu zizobandanya zigengwa n'itegeko ryo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu kugeza habaye ayandi matora mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ikindi gihambaye twashaka kumenyesha ni uko iri bwirizwa shingiro ritaje guhindura inzego canke guhungabanya amategeko inzego mwitoreye mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu nizo zizobandanya kurongora kubarongora gushika mwitoreye zisubirira mu matora y'umwaka wa bibiri na mirongo ibiri kandi amategeko adateye kubiri n'iri bwirizwa shingiro azobandanya akurikizwa ntihagire rero ababahuvya ngo ibwirizwa shingiro ryihutira gushyiraho umushikiranganji wa mbere n'ibindi bihuha byinshi byihutirwa cyane cyane ni ugutsimbataza nayo kwikukira iteka n'itekane by'umwenegihugu hamwe no kuja ku murongo w'ibihugu dusangiye umuryango wa afurika y'ubuseruko nubwo umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yavuze ko icihutirwa atari guhindura inzego ntivyatevye inyuma y'indwi imwe gusa inama nshingamateka na nkenguzamateka zaciye zitangura guhinyanyura amategeko azigenga bamwe mu banyepolitike bavuga ko muri uko guhinyanyura harimwo uguhonyanga amategeko ari mu ibwirizwa shingiro rishasha urongoye umugwi w'abashingamateka bo mu runani amizero y'abarundi pierre celestin ndikumana aratanga akarorero jewe rero hasi nogya umunwa novuga ko nk'uvyabaye mu nama nkenguzamateka barahinduye aho kwerekereza ku ibwirizwa shingiro bo barabihinduye mbere baca bahonyanga ingingo y'amajana abiri na mirongo umunani n'umunani y'ibwirizwa shingiro ivuga ko inzego zihari zibandanya imirimo yazo zibandanya ibikorwa vyazo gushika zisubiriwe n'izindi zizotorwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mugabo ugiye kuraba nk'inama nkenguzamateka uyu munsi harimwo abirukanwe harimwo abatarimwo urabona yuko itakiri ya nama nkenguzamateka yahahora ariko mu nama nshingamateka izo ngingo zisa n'izubahirijwe abahinga mu by'amategeko bavuganye n'ijwi rya amerika bavuga ko izi ngorane ahanini zihagaze ku kuvuguruzanya kw'ingingo zigize ibwirizwa shingiro rishasha izo nazo ni nk'iy'amajana abiri na mirongo umunani n'umunani ivuga ko mu kurindira ko hashigwaho inzego zivuye mu matora nk'uko bitegekanijwe n'ibwirizwa shingiro inzego zihasanzwe ziguma ku butegetsi gushika hagiyeho izindi nzego zivuye mu matora iri rivuguruza nk'uko umwe mu bahinga mu by'amategeko abivuga ni riri mu ngingo y'amajana abiri na mirongo icenda na kabiri rivuga ko ibwirizwa shingiro ritangura gukurikizwa umunsi ritangarijwe ko ibi akaba ari navyo biriko biratuma abashira mu ngira amategeko bavuga ko basa n'abari mu mwijima maze bigatuma itegeko ryo mu bihumbi bibiri na gatanu rizobandanya ribangabanganywe n'iryo mwaka kugeza habaye amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri mu bisanzwe iyo itegeko rishyizwe ku mukono rica rikura iryahahora mugabo ubu turi mu bintu bimeze nk'ibidapfubutse cyane bitaboneka neza kuko iri i- rishasha ntiryafuse ijana ku ijana iryahahora kuko ryemera ko inzego zatowe mu kiringo cy'iryo bwirizwa shingiro rya mbere zibandanya aho rero niko gahaze mu bijanye n'amategeko aho novuga ko turi mu kintu kidatumuye neza kitaboneka neza hariho ibica bigorana gushigwa mu ngiro kandi biri mu ibwirizwa shingiro rishasha ni nk'ibi by'izi nzego nyene kumbure n'ibindi burya usesanguye neza hariho ingingo zimwe zimwe uza gusanga zidashoboka gukurikizwa uyu munsi mugabo zizoshoboka habayeho izindi nzego si abanyepolitike gusa bavuga ko bari mu kuzazanirwa n'abahinga mu by'amategeko bavuga ko hari ibyo badatahura neza aha bakavuga ku bijanye n'amategeko asa n'ayasekana nk'iryo mu bihumbi bibiri na gatanu hamwe n'iryo mwaka nubwo batashimye kuvugira kuri mikoro bavuga ko izo ngorane zijyanye no gushyira mu ngiro amategeko ziva ku tunenge twabayeho kuva mu nteguro y'ihinyanyurwa y'ibwirizwa shingiro ry'uyu mwaka aba bahinga babona ko umugwi wakoze igikorwa cyo kurihinyanyura ahanini ugaragara nk'abanyepolitike kuruta kuba uwugizwe n'abahinga mu by'amategeko inyishu babona ni uko icari kuba ciza ari uko igikorwa co gushira mu ngiro itegeko rishasha cokozwe mu mezi ya nyuma hegereje amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri nk'uko bisanzwe dusome ivyo bamwe n'abandi banditse ku mbuga ngurukanabumenyi duhere kuri uyu yanditse abaza ati mbega none uburundi bwoba bugengwa n'irihe tegeko ryo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu canke ryo muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani dusome n'uyu yanditse ati mbega none abahoze ari abakuru b'ibihugu nimba barirukanywe mu nama nkenguzamateka kubera ibwirizwa shingiro rishasha n'abayisigayemwo bakwiye kuyivamwo kuko nabone ntibagengwa n'iri bwirizwa shingiro rishasha tubandanye n'uyu avuga ati hari abaguma bashaka kuzana akajagari ngo amategeko ntatomoye nta kibuze nibatekana hari n'uyu yavuze ati hakozwe igikorwa cyiza cyane iyo ni intango y'urugendo uruyundi ati amajambo yo kunegura yoba make none nimba mwarihanganye umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu iyi myaka ibiri yabongeye niyo ibananiye kwihanganira tugarukirize kuri uyu yanditse ati umukuru w'inama nshingamateka yashatse kwerekana ko ibwirizwa shingiro rishasha atangorane riteye ariko icyo ashaka gushika ko coco kijanye no gushigikira umukuru w'igihugu mu kumwongera ikiringo kiragaragara i bujumbura diane ndonse ijwi rya amerika yane ndonse harakenuye no kuri we duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara yacu uno munsi ariko imbere yuko duhana agahindukira nshuti bakunze ndabatumire mu biganiro byo mu masaha ari imbere murimo harimo ikiganiro muri isanga muzakurikira kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe ni ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda igihe c'isaha cumi na zibiri turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi igihe c'isaha imwe n'igice nahaza ko ari amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika mwakoze kutwumviriza yakoze Innocent Kimenyi yegeranije amajina ya Janelle Mumfajije muhinga bw'ivyuma Diane Nahazwe twari kumwe kuri micro tuzongera dusubire ejo nkaho twahereye
Not my own lover. I'm a Duke, oh Duke, and I